murumva ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo muri uyu mwanya mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese aho muri ndabaramukije ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ese wabaho ute umaze umwaka umwe ukora ntuhembwe abakozi bacunga inyubakwa za serivisi za parike mu- ya ba mukerarugendo mu ishyamba kimeza rya ruvubu mu ntara ya muyinga mu burundi bamaze imyaka irenga itatu batarahembwa uyu ni umwe muri bo Eh, ni ukuvuga kuva itariki icumi z'ukwindwi bibiri na cumi na gatanu umushahara kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo turasubira kuronka
ibyerekeye iyi nkuru hamwe n'izindi harimo ikibazo cy'abaturage b'umujyi wa Goma muri Kongo basaba ubutegetsi bushya kubageraho kugezaho umutekano basezeranije ndetse n'ikibazo cy'uko minisitiri w'ubuhinzi mu Burundi asaba inzego z'ubushinzwe ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kutishyuza cyangwa se kudaca amafaranga abantu baragira inka ndetse n'andi matungo mu gasozi ni mu kanya gato mu biganiro byacu tubaye tubararitse reka duhere mu burundi aho abakozi bacunga amazu ya serivisi za leta zita kuri ba mukerarugendo muri parike y'igihugu y'ishyamba kimeza rya ruvubu mu ntara ya muyinga bamaze imyaka itanu n'amezi atandatu batabona umushahara wabo ni inkuru yakurikiwe n'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze wagiye kuri iyo parike imuyinga aha ni kuri kaze ni akeye turi mu ruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ahitwa mu gasave muri komine ya buhinyuza muri ico kibanza hari inyubakwa zariko zitegurirwa kwakira ingenzi umwe mu bayobora ingenzi muri urwo ruhongore arasigura uko ico kibanza cari gitunganijwe zirya zine rero zikurikira ni nizo kampingi loje nyezina uko bategerezwa gushiramwo amahema atondetse iriya yasambutse yo hepfo nayo numva bavuga yuko ari pisine mugabo pisine numva portable je nta niyo ndabona kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ico kibanza gitegurwa inyubakwa z'agaciro zikaduzwa nta murimo uraharangurirwa uko biboneka ibikorwa vyo kuhatunganywa vyakiriwe hagati agashahara karanahagarara ku bahacunga uyu ni umwe muri bo ubwa mbere twari abakozi ba demuko mu nyuma rero duca duhinduka tujya mu bushikiranganji bw'ubudandaji Eh, tukaba twe dukukira igisata bita nt aricyo turizime kuva icyo gihe bibiri na cumi na gatatu kugeza n'iyi saha niho nibwo bushikiranganji dukorera Eh, ubwo bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane kugeza bibiri na cumi na gatanu umushahara waraza mu mategeko Eh, ni ukuvuga kuva itariki itariki icumi z'ukwindwi bibiri na cumi na gatanu umushahara kuva ico gihe kugeza uyu munsi ntawo turasubira kuronka ntituzi impamvu eh, kumbure bazishobora kutaturungikira ako gashiruka gute uyu mukozi avuga ko na mugenzi we bakoresheje telefone bishyuza bahava barishikira mu kigo cy'igihugu kiraba ingenzi yamara ntacobokoye nk'uko babivuga asaba umukuru w'igihugu gufata ikibazo cyabo mu minwe amarira y'ivyiyumviro kuba turabakoze imyaka itatu n'amezi atanu ndatu tumaze tudahembwa kandi turi ku kazi k'igihugu kandi dufise abakoresha bakwiye habuze iki ni ubushikiranganji butwarwa na leta y'u Burundi leta y'u Burundi n'icyubahiro umukuru w'igihugu akaba yitwararitse inzego zose tumuzi ari sebarundi urumva ikibazo cyacu ubu aho kigeze kigeze mu biganza byiwe niwe twasaba ko bogira ubu buzima bwacu imiryango twahebye ntitugisuma tukirumva ikarasi kuba ico kigo kitashoboye gutunganywa ngo gihere bitera n'ibibazo ubuyobozi bw'uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ubwa mbere hari ikibazo cy'imibano mark bakunda intwari ni umuyobozi w'urwo ruhongore kama n'abaza bakora ibikorwa byo ngaha amasoko yagiye atangwa bakaza bubaka ngahantu aho usanga hariho bamwe bagenda batarishe abakozi ko bakoze ibikorwa bikagenda bica birakwega kwegana ingorane mu bijyanye n'imibano y'abenegihugu mw'abo bakozi baba barakoze ngaha batahembwe usanga bica bidutera ikibazo kuko bobo usanga nk'amaso y'abenegihugu ari ngaho abona twe turongoye parike akabona umenga ni twe dukwiye kubatunganiriza ibikorwa byabo kandi twebwe natwe iyo ONT uko iba iriko iratunganya igihe kuko usanga twe tuba tutabizi uwo muyobozi ashikiriza amakenga ku mutekano w'ibimaze kubakwa tukagira ubwoba canke n'ingorane nyinshi cane yuko igihe kimwe tuzohava dusanga hariho nk'abantu baturiye pari ugasanga umuriro uciye uhitana izi nyubako tukibaza umuntu aravye agahombo kobaho kuba ari kaniniya cane twe tugasaba yuko ONT yoshiramwo inguvu zishoboka ikagerageza kugira ngo ibi bikorwa vyatanguye ngaha bihere ikigo ca leta kijejwe ingenzi kimenyesha ko ata amasezerano y'akazi bagifitanire n'abo bakozi babiri emmanuel nimubona umuyobozi ajejwe gutunganya ibibanza vya kiringenzi muri ico kigo avuga ko abo bakozi babiri bari bafitaniye amasezerano n'amashirahamwe yari yatsindiye amasoko yo kubaka ico kibanza kitigeze gishikirizwa leta uwo murongozi amenyesha ko ayo mashirahamwe agera kuri abiri ariko arakurikiranwa imbere y'ubutungane kugira bahabuze inyungu za leta n'iz'abanyagihugu bayakoreye baheranirwa uduhembo twabo nimubona arahumuriza ubuyobozi bw'uruhongore kama rwa ruvubu ko hariko harigwa uko igikorwa catanguye cosozegwa imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco turacyari kandi mu burundi minisitiri w'ubuhinzi ubworozi n'ibidukikije arasaba abayobozi b'inzego z'imbere mu gihugu ko igihe cyo gufatira ibihano abantu baragira amatungo yabo ku misozi kitaragera ibyo bikuye mu bisobanuro uwo minisitiri yegereje ku bagize inteko ishinga amategeko y'uburundi i bujumbura umunyamakuru w'ijwi rya amerika ibarasinzi ko abanyanka yakurikiranye icyo kiganiro abashinga amateka basanga bamwe mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baratoteza aborozi b'ibitungwa abo bakabagiriza kuragira ivyo bitungwa ku mitumba bavuga ko kizira kikaziririzwa umushinga amateka Juvenal Ndayiragije ari mu bashinga amateka badoma urutoki ku vyo bita gatotezo gakorerwa abo borozi b'ibitungwa vyaba bito bito canke binini binini mu kurindira rero yuko ubwatsi buboneka no mu kurindira yuko iryo tegeko rija mu ngiro none abo banyagihugu ntibashobora kuba baragiye ku mitumba ikindi twabonye ni uko hari ukwihika mu kiza iyo izo nka iyo izo mpere bazisanze ku mitumba harimwo abaca bikika mu kiza bagatangisha amafaranga bene inzu arenze urugero bakishimikiza itegeko ngo twararitoye mugahita itaraja mu ngiro bakaryitwaza atari n'ibyo bafise bakabesha ngo ni obere iriko irazitoza ivyo ndabivuga kuko ndabifitiwe n'uburorero mugabo henshi usanga ari kwikika mu kiza kuko usanga ari ziya ndongozi zo ku mitumba uwundi yemeza ako gatotezo ku borozi b'inka ni pasikari nyabenda umukuru w'inama nshingamateka atangazwa n'ingene hari abajejwe intwaro bamwe bamwe baza baratanguye gushira mu ngiro itegeko risigaje imyaka itatu kugira rije mu ngiro uwarongoye inama nshingamateka afise icyo asaba umushikiranganji ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije nakuba mushikiranganji twebwe nk'abaserukira bene igihugu nta na rimwe tuzicara hano tuzosasa ngaha mu ngoro tuje gutora itegeko rikandamiza umunyagihugu sinumva rero umuntu ariko aracisha ku biti no ku mabuye uno munsi umunyagihugu ariko araragira mpene yiwe ku mutumba inka yiwe ku mutumba ngo itegeko ryaratowe kandi twebwe twaramaze amasaha n'amasaha kuri iyo ngingo itanga ikiringo kugira abantu bitegure mugabo uno munsi ugasanga umukuru w'umutumba ngo mwarabyumvise umuntu amashinga amateka ngo barabitoye tubasabe rero mukorane n'abajejwe intwaro kugira ngo by'ukuri ntihagire umunyagihugu ahohoterwa ataritegura ntitwumve uriko aratangizwa amande uno munsi kandi nk'ababaserukira twebwe twarabibonye ko bakwiye guhabwa ikiringo cyo kwitegura iyo myaka itatu irenze aho itegeko rizoca rija mu ngiro mugabo uyo muntu ataritegura bamuha amahoro umushikiranganji Deogide Rurema nabo nyene ntatahura abo bafashe iya mbere mu guha ibihano aborozi bagiriza kuragira aho badafitiye uburenganzira ku itegeko ritarashirwa mu ngiro uwo mutegetsi ahumuriza abo baserukira abanyagihugu ko ibitari bike bigiye kurangurwa kugira haboneke umuturamo ibi bijanye na rya tegeko ryo kororera mu mpongore ni ukuri no remesha abashinga amateka yuko atanzu iriko irasha mugabo hashobora kuba uyu n'uyundi abo nabo nk'uko mwabibonye tuhejeje guhindura indinganizo y'abajya bari basanzwe bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ubu murabona ko ari ibiro tugiye kongeramo abakozi rero bakore nk'umugwi mugabo umuntu ntakore nk'umwe iyo mitwariko rero muvuze y'abantu ganga y'ibitungwa ko nabo twobojamo ngira ngo nibyo twarabye harimo umugwi ujejwe ibyo gukurikirana neza ibitungwa ivyo guha ibihano abagirizwa kuragira ibitungwa mu mitumba abashingamateka bashikirije ko bivugwa cane mu ntara za Muyinga Kayanza Rumonge n'Amakamba naho mu gihe hariko yigwa kuri uyu wa kabiri integuro y'itegeko rigenga kugwiza umwimbu w'amata mu kugwiza inka ziturutse ku kwimisha urushinge umushikiranganji ajejwe ubworozi yashikirije ko hagiye kugira igikozwe ico naco nico kugwiza ibigo vyo kugwizamwo imbuto mu gihugu hagati mu gihe ivyahora mu gihugu gihugu vyaharurwa kurushi umushikiranganji Deogide Rurema yanamenyesheje abashingamateka ko hagiye gushingwa igisata cigisha abaganga b'ibitungwa muri kaminuza y'u Burundi nivyo bikazofasha kugira abaganga b'ibitungwa bahora baharurwa kurushi mu gihugu bongerekane nk'uko uwo mushikiranganji abivuga Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika tuve gato mu burundi twerekeze mu burasirazuba bw'igihugu cya kongo mu mujyi wa goma aho abahatuye basaba perezida uherutse gutorwa muri kongo felix tshisekedi kwihutisha ishyirwa mu bikorwa by'ibyo yabasezeranije ku bijyanye n'umutekano mu gihe arimo kwiyamamaza yabijeje ko akigera ku butegetsi icyitwa umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu kizahinduka nk'umugani ni inkuru ya claude ganza munyamagana tulete salama tulale busingizi saa vile tulikuwa tunalalaka busingizi wakati wa mobutu uyu ni umwe mu batuye igoma umurwa mukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aka ni agace benshi mu bagatuye basa nk'abibagiwe icy'amahoro ari cyo kuva mu myaka isaga makumyabiri ishize barifuza impinduka mu ngeri zose ariko cyane cyane ibirebana n'umutekano wabo n'uw'ibyabo Tout ce que je peux demander au président, c'est d'abord euh, de lutter contre euh, ces coupeurs de route, euh, ces rebelles qui sont
icya mbere nasaba umukuru w'igihugu ni ukurwanya abambuzi bafunga imihanda mu ishyamba ziri hirya no hino mu gihugu akazihashya kandi ubwicanyi bugahagarara nasaba ko bakaza umutekano ko hari ubwo tuva kureba umupira mu ijoro abapolisi ubwabo akaba aribo batwambura amafaranga n'amatelefone biratubabaza cyane kandi kureba imipira mu ijoro biremewe kuba bahembwa ariko bakarenga bakanatwambura biraturya rwose Bon, en fait, pour le président élu Félix Antoine Tshisekedi, par rapport à des conflits qui sont ici, surtout en l'est de la RDC.
perezida namusaba kurangiza imvururu ziri mu burasirazuba bwa kongo kuko mwizera nk'umuntu ukunda igihugu ndamwizeye azabyitaho kandi azarandura burundu intambara muri aka gace mu gihe yiyamamazaga mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka ushize akaba ari nawe uyatsinda felix antoine Tshisekedi yagarutse ku bibazo by'umutekano muke bisa nk'ibyahindutse ibisanzwe mu burasirazuba bwa kongo abizeza ko naramuka atsinze amatora aribyo azaheraho akemura kandi yaje kuyatsinda tuzahora iteka dutega amatwi abaturage icy'ibanze mu bindi byose ni ukugarura amahoro amahoro nyayo kandi arambye mu burasirazuba bw'igihugu ubugome tubona ibeni ubwicanyi n'imvururu tuzabirandura kuko ntidushaka kongera gutakaza ubuzima bw'umunyekongo niyo yaba umwe kubera amafuti n'imvururu bitari ngombwa tuzasigasira kandi turinde igihugu cyacu iki gihe yavuze ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo perezida na minisitiri w'intebe bazimukira mu burasirazuba kugeza umutekano ubonetse hari bamwe mu baturage basanga perezida wato ataratinda gusohoza ibyo yasezeranye ariko ntibanabura impungenge z'uko abenshi mu bategetsi baheruka bireherezaho abaturage babasaba amajwi bigaherera aho icyo namusaba ni ukuzirikana cyane abayoboye kuko abenshi baheruka abaturage babasaba amajwi akazongera kubabona bagarutse n'ubundi kwiyamamaza nyamara muri manda yabo ntibegera abaturage
mais pendant euh, tout au long de leur mandat, ils oublient le peuple, ils n'écoutent pas le peuple. Ah, ce que je peux dire, vraiment, dire qu'ils puissent. nasaba perezida kutazibagirwa abaturage n'ibyo bakeneye ntazabe nk'abandi bose natwereke impinduka ntidukeneye ubundi bwicanyi ubujura no gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato dushaka impinduka hari amakuru avuga ko perezida felix Tshisekedi yatumiye bamwe mu bategetsi bo mu bice bya beni na butembo biherereye muri kivu y'amajyaruguru ngo baganire ku bibazo by'umutekano muke muri utu duce ni inama bivugwa ko igomba kuba mbere y'uko icyumweru kirangira gusa itariki nyayo ntiyatangajwe uburasirazuba bwa kongo kinshasa bugaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro imwe muri yo niyo abanyekongo yagiye ivuka ivuga ko igamije kurengera ubwoko runaka ni imitwe ishingiye ku moko aha twavuga imitwe nka mayimayi raya mutomboki ndc mazembe nyatura n'iyindi iyi yiyongeraho imitwe ituruka mu bihugu bituranye nka adf y'abanyayuganda iba mu mashyamba ya kongo kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu na fdlr igizwe na bamwe mu bahoze mu gisirikare cy'u rwanda bivugwa ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ni ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda indwara y'ibibembe ni imibembe mu kirundi iracyaboneka mu bihugu bitandukanye byo ku isi dufashe urugero dufashe urugero nk'urwo ku burundi abantu bagera hafi kuri magana ane nibo bazwi muri minisiteri y'ubuzima ko barwaye imibembe muganga pancras ntibarufata akora mu mugambi ushinzwe kurwanya iyo ndwara muri ubwo bushyikiranganje muri minisiteri y'ubuzima yitabira ikiganiro cya murisanga ku ijwi ry'amerika na mugenzi wacu Eugene Mukankusi muri uyu mwanya muri make muganga ntibarufata aratangira asobanura iyo ndwara y'imibembe n'ikiyitera
indwara y'imibembe ni indwara iterwa n'umugera umugera w'indwara y'imibembe uca mu bihimba by'ihumekero ni ukuvuga uca mu mpwemu hanyuma ukaterwa n'umuntu aba arwaye umubembe bigaca mu mpemu bigafata abantu batarwaye imibembe byerekana rero ko ata muntu n'umwe adashobora kurwara umubembe aba umwana uwukuze umugore umugabo umutunzi umukene nta muntu n'umwe adashobora kwandura indwara y'umubembe none se ubwo umuntu yabwirwa n'iki ko arwaye iyo ndwara n'ibihe bimenyetso bigaragara iyo umuntu ayifite
iyo ndwara y'imibembe ikimenyetso cya mbere ni ibara ku mubiri ku rukoba amabara arashobora kuba ibara rimwe amabara abiri amabara atanu iyo ari amabara atarenga atanu tuvuga ngo ni umubembe utarakomera cyane umubembe uvugurwa akira atangorane ziriho iyo umuntu amaze kugira amabara menshi arenga atanu tuca tuvuga tuti aje kwivuza yarateze aba ageze kuri indwara y'umubembe imwe isenzikaza umuntu wa mubembe wandukira n'abandi bantu ikimenyetso ni ayo mabara hanyuma agaca atangura gukongatara mu ntoki cyangwa mu birenge ayo mabara muvuga mwatubwira uko aba asa n'aho aba aherereye hari ukuntu umuntu ashobora kureba ku rukoba ku ruhu akabona utubara tujya gusa n'umweru hari utubara tw'umukara hari utubara dutoya hari amabara aba manini ku mubiri hari n'ayo umuntu aba yaravukanye ukabona ko igice kimwe ari umukara umuntu yabitandukanya gute kugira ngo amenye ko ari indwara y'imibembe
umuntu abonye ibara ku mubiri wiwe iryo bara rirashobora uravye uko urukoba rwawe rusa uzubona ko urukoba rwahindutse rihaje irindi bara utahorana hanyuma ikintu rero kigoye ku ndwara y'imibembe abantu baribona ko amabara menshi hari ayo bapfukanye hari ayo bafise ibara ry'umubembe ntiribabaza nta musonga wumva nta bubabare wumva nicyo gituma abantu babaye imibembe baca kwivuza bateze kubera iryo bara nta na kimwe ribagira iryo bara rishobora kuja ku mubiri aho ariho hose ahantu haboneka n'ahataboneka nta hantu na hamwe iryo bara ridashobora kuca ibyo hari aho ri- rigiye hari aho rica ahantu wowe utabona akaba abantu aribo bakoreye ati urafise ibara aho ku mubiri iryo bara rero rirashobora kumara igihe kitari gito iyo ritagiye aha- ritagiye ahantu ubona ari abantu rero badakunda kuja kwivuza iryo bara kubera ata musonga rigira ntibagenda kwivuza bakaguma bibaza ati ni ibintu bisanzwe nayo iyo ndwara iba iri kuyakura ibijyana ababariye batanga iryo bara rica rizana mu ntoki bagakongatara canke mu maguru batevye aho agateba hakaza ibikomere batevye n'izo ntoki canke n'ayo mano akazoteba acika kubera uwo mugera ubwo umubandanya mu bihimba vyose by'umubiri ye muti umuntu niyihutere kujya kwa muganga iyo agiye kwa muganga aravurwa iyo ndwara igakira
Eh, nk'aha mu burundi wacu mu mavuriro yose mato mato yo mu burundi turavura iyo ndwara barapima turafite aba- abaganga barayivura bavuzi barayipima bagatanga imiti iyi miti ni ku buntu nta mahera bagwa- batanga abarwayi kandi turonse abarwayi baka- baje hakiri kare nka- nababariye amabara atararenga atanu uwo muntu afata imiti amezi atarenga atandatu aba yakize neza hanyuma uwuje yateze amabara yararenze atanu ubu afata imiti ku mezi ashika cumi n'abiri mugabo umuntu wese amaze gufata imiti ataragira ibikomere intoki zitaracika bose barakira Eh, ugomba kumubaza muganga ibimenyetso byerekana ko umuntu yaba yafashwe n'iyo ndwara uko byaba bimeze Eh, nkabaza nk'ikiringo iyo ndwara ishobora kumara umuntu iyo yatanguye gufata nk'imiti twagomba ko ashobora gutanga ibimenyetso simusiga hama akongera akatubwira n'icyo bakibitera iyo ndwara icyo yoba ivako na cyane cyane ko mu Burundi usanga cyane cyane muri ibihugu bya Afurika abantu usanga hari ibyo bafungura bidakwije ingaburo ugaca usanga rero indwara zica ziba nyinshi muri Afurika yotubwira icyo byoba bivako no kugira ngo umuntu ashobore kuyikingira i- i- ibintu ashobora gufata kugira ngo amagara agume ameze neza y'abantu urakoze urakoze cyane nowa yego numvise ibibazo byiwe mbereye kuca nyuma cyane cyane abaza ati iterwa n'iki Na nk'uko nabivuze iterwa n'umugera witwa mikorobacterium repre uwo mugera rero iyo winjiye mu nabare kuca mu mpwemu iyo winjiye mu muntu akomeye biva n'abasoda biwe abasoda b'umubiri aba afise nk'aho bameze icyo bita iminite yiwe nk'ene bimeze iyo asanze afi- afise iminite imeze neza afite abasoda b'umubiri bakwiye uwo mugera ashobora kuzomara mu mubiri wiwe imyaka itari mike uwo mugera urashobora kumara imyaka ibiri urashobora no gushika ku myaka mirongo ibiri atabimenyetso biraboneka umuntu akawugumana hanyuma ati ibimenyetso none ni ibi ibimenyetso bigiye gutangura ni ya mabara yo ku mubiri arashobora kuba ibara rimwe rica aho utabona birashobora guca ku bisusu birashobora guca mu nda ah, nta nta gihimba cy'umubiri na kimwe kidashobora guca ku iryo bara iryo bara rero uribonye aha tuvuga tuti umuntu wese yibonye ku ibara cyangwa bamuri ati urafite ibara ahantu woca kwa muganga kwa muganga nibo bashobora gusuzuma ati ubu ni umubembe cyangwa n'ibara ry'indwara yo kurukoba hanyuma niho rero ibyo bimenyetso ikintu ki- kigoye ni uko atamusonga ubabara naho twavuze tuti n'aho ateba agateba agakonga atari intoki n'aho akora ku muriro ariko aracana ntasha ntababara nicyo gituma abantu bataza kwa muganga hakiri kare
Eh, urabona ko benshi hari aho usanga ku mubiri hatanguye kuza ko ibintu by'amatasha nyine amabara nk'uko ariko arabidusigurira rero ntawe uzi ko hoba aba ari iyo ndwara kandi atabihorana kandi bitanavuye no ku mavuta yoba yisize ntawe uzi rero ko biba biva kuri ibyo kuko hari abantu benshi usanga bafashwe n'ibintu bikabafata nyine amabara akaza ku mibiri ugasanga hamwe harirabura ahandi harera ugasanga ni ibintu nyine bya- byabatera atari ko bahora bameze rero sinzi ko byaba bisa neza Ye- muganga icyo kibazo cya nowa kirasa n'icyo nari nababajije mbere nti umuntu yabitandukanya gute Eh, uko umuntu agenda akura ni nako n'uruhu rushobora kugenda ruhindura ibara mwamubwira Icyo- neza uko yamenya niba ari ibibembe icyo kibazo ni cyiza cyane icyo kibazo nicyo dushaka ko abantu bose bumva dushaka ko abantu bose umuntu yibonye ku ibara ntiyibaze ngo niryo navukanye ngo ni amavuta nisize cyangwa n'iyibiki ibara ryose ubonye ku mubiri rimaze iminsi ca ugenda kwa muganga kwa muganga honyine niho bazogutandukaniriza ko ari ibara y'indwara yo ku rukoba canke indwara y'umubembe nta muntu yoshobora kwibarira wenyine ati iri ni ibara risanzwe canke ni ry'umubembe nshaka ko abantu bose bafata kwa muganga habegere kugira babasigurire nge alexi uranyumva ndakumva nge urahagana hehe
ndi mu rwanda yego. iyo ndwara nki- umuntu yayirinda gute sifata ite Umu- umuti wayo nta rukingo yaba ifite urakoze cyane alexi muganga pantarasi yego murakoze ukuntu dushobora kwirinda indwara y'imibembe no kuyisuzuma hakiri kare umuntu agafata imiti hakiri kare nababariye ayo mabara muvuze umuntu akoze ahari ibara ashobora kwanduza undi cyangwa ni umu- amuhumekeyeho ko mwavuze ko ica mu mwuka bagiteri ica mu mwuka
iyo basire iyo umuhe u- u- ufise ibara umuntu ashobora gukorana murashobora kwicarana murasangira byose nta ngorane ica mu bihimba by'ihumekero mu mwuka niho ashobora kuyandura honyine kandi umuntu ashobora kuyanduza ni ujya afise umubembe umuntu ku mubiri wamaze kurenza amabara atanu babivuga ngo ni umubembe w'imigera myinshi imigera imaze kuba myinshi imigera ari mikeya afite amabara eh, atanu nta ngorane mugabo amaze kuba eh, kugira imigera myinshi arayanduza urumva kugira umuntu arwaye ibibembe ntumutinya turakorana byose turabakora ko na twebwe turabaganga nta ngorane iriho ntashobora guca kwanduza kandi tukanababariye ni umugera uko ugiyemo urashobora kumara imyaka mirongo ibiri eh, ata kimenyetso uragira bipfa n'ingene abasoda b'umubiri bakora yibyo yavuze ati nk'ahantu bamerewe nabi agize gute urumva abasoda b'umubiri bagabanutse n'izindi ndwara zirashobora guca ziziramo ye alexi uranyuzwe hari cyangwa hari ikindi kibazo gisigaye zaga Mm.
nka buriya nka kuriya kubatizwa mu mazi menshi bashyiramo abandi bantu wenda icyo cyageze nk'ahantu runaka abantu ntibakanduzanya muganga oya umuntu afise indwara y'umubembe ntashobora kwanduza abandi biciye mu mazi mu mazi basangiye canke muri pisine canke eh, mu kubatizwa basuka amazi bayasuka ku bandi aho ntiba- ntiyo kwanduza yanduza amuhumekeye umugera ukinjira muri we ugaca ukinjira mu maraso twakire na pierre ni mu ntara ya muyinga mu burundi kuri iyi ndwara muri mwe muravuga ya- yatangiye kudasubira bayivuga kuri none ha- hari ukuntu abakurambere baba baragerageza kuyisura nashaka kumumenyesha yuko indwara y'umubembe iriho kuva kera cyane na yezu kirisito ataraza ku isi iyo ndwara y'imibembe yariho hanyuma abantu barwara imibembe kera baba bavuga ko ari ipfumwe bakoze ibicumuro byinshi ari igihano cy'imana baca bagenda bakabashyira ahantu hamwe bakabegerane- bakabegeranirizaho nta muti wundi babaha hanyuma biguma bitera imbere biratera imbere gushika ari naho batanguye kubegeraniriza hamwe babafasha nk'ibyo bikomere i- babafasha ibintu baba bakeneye mugabo ata muti uraboneka nashaka kumubariya ko umuti wa mbere w'umubembe wabonetse mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo ine niho batangura gutora umuti wa mbere kuko umugera wa- niwo watanguye kuboneka umugera uwo mugera utera umubembe baca bara- abashakashatsi baguma bakora bararonka umuti ku gihumbi n'amajana icenda na mirongo ine niho haboneka umuti umwe wa mbere kandi ubushakashatsi buguma bubandanya uno munsi abarwayi b'imibembe tubavuza imiti itatu ikora neza urumva ko biguma bitera imbere
Eh, turamushimira umuganga pancras ntibarufata wo mu burundi ashinzwe umugambi wo kurwanya indwara y'imibembe eh, muri minisiteri y'ubuzima mu burundi ku- mu kiganiro muri isangana mugenzi wacu eugenie mukankusi namwe abatwumvise mwese twongeye kubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika dukomeze kandi tubararike mu bindi biganiro byacu bitaha ariko kandi mwanadukurikira ku rubuga rwacu rwa interinete no kuri facebook kuri voa radiyo yacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye etienne karekezi